iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice icyenda i karongi naho i kigali turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu ntangiriro z'iki cyumweru amasoko y'imari n'imigabane ku isi yarahungabanye ku kigero kidasanzwe ayo masoko muri aziya mu burayi no muri leta zunze ubumwe za amerika ku wa mbere w'iki cyumweru yaraguye ku buryo byateye ubwoba ko bishobora guhungabanya ubukungu ku isi ese iryo hungabana riterwa n'iki bigira ngaruka ki ku bukungu bw'isi muri rusange ese ubundi umuntu agura ate imigabane ku masoko y'imari ibyo n'ibindi nibyo twibandaho n'umuhanga mu by'imari mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatanu umutumirwa wacu uyu munsi ni olivier kamanzi umuhanga mu bijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane akaba kandi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika rufite icyicaro mu mujyi wa chicago hano muri leta zunze ubumwe za amerika bwana kamanzi mwaramutse neza aho ngaho mu mujyi wa chicago
mwaramutse neza rwema mwaramutse neza kandi urakoze cyane kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire ikibazo cya mbere nk'uko nari mbivuze mu ntangiriro z'iki cyumweru amasoko y'imari n'imigabane ku isi yarahungabanye ku kigero kidasanzwe ubwo turimo gusoza icyumweru mbere na mbere ibintu byifashe gute uyu munsi
murakoze cyane kuba mwadutumiye muri iki gitondo kugira ngo tuganire kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya cyenda z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na kane isoko urebye rimaze kongera gusubira ku rugero ryari ririho mbere y'uko ibiciro bimanuka cyane cyangwa se abantu batakaza amafaranga ku isoko urebye isoko rimaze kugaruka ku buryo navuga budashimishije cyane ariko urebye bumaze kugaruka ibintu bimaze kugaruka ku buryo rero ku wa mbere w'icyumweru nibwo amakuru yacicikanye hirya no hino ku isi ko amasoko yaguye cyane ku rugero rudasanzwe ibi byahereye mu gihugu cy'ubuyapani ku bantu batamenyereye cyane ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane kugira ngo isoko rihungabane kugera ku rugero byagezeho biba byatewe n'iki
nibyo koko kugira ngo dusobanurire abadukurikiye isoko ry'imari n'imigabane nk'uko bivugwa ni isoko rihurirwaho n'abaguzi n'abagurisha hari abafite amasosiyete baba bagurisha amasosiyete yabo ku isoko rusange ry'imari n'imigabane hakaba n'abandi baje kugura amasosiyete y'imari kuri iryo soko nyine ariko mu by'ukuri ntabwo ari imigabane y'amasosiyete ibaho hari n'ibindi bicuruzwa wenda muri aka kanya twakwibanda ku bantu baba baje kugura amasosiyete ku isoko n'abandi baje kugurisha kugura am- Eh, ni- ba- buretse gato ku- kugura.
kugura Mm, amasosiyete mm.
ubwo biba bishatse kuvuga iki ku muntu ah, Kugura uri imigabane, uri eh, rutsiro kugura imigabane eh, imigabane ni ukugura imigabane kugira ngo ba- ba- bahinduke abashoramari muri iyo sosiyete ubwo none ari imbikiriritse uraza ukagura umugabane wamurwa umugabane muri sosiyete ushobora umugabane umwe imigabane ibiri bitewe n'uburyo ufite eh, amafaranga waba ufite mu mufuko wawe Ah, wamara kugura imigabane ubwo ubahinduka umushoramari muri iyo sosiyete Eh, twatanga nk'urugero uguze nk'imigabane muri buralirwa cyangwa indi y'isosiyete yo mu rwanda cyangwa se mu sosiyete y'u burundi cyangwa mu yandi masosiyete yo hirya no hino ku isi nko mu buyapani niho twavugaga abantu bashoraga imari mu masosiyete baragurishije bari basanzwe baraguze barahindutse abashoramari mu masosiyete bikanze ko ifaranga rya ry'ubuyapani ryazamutse cyane noneho ba- bi- babibonye gutyo batangira kugurisha nuko byatangiye batangira kugurisha imigabane bari bafite muri ayo masosiyete noneho batangiye kugurisha bihurirana n'uko ah, ibyerekeranye n'imirimo eh, ku isoko ame- ku imirimo yo ku isoko mu- muri amerika cyangwa se abantu bashaka akazi Ah, ako kazi byari byamanutse twari tumenyereye ko ah, akazi kaboneka cyane muri amerika noneho i- i- i- i- icyerekezo cyerekanaga ko ah, akazi karimo kabura mm, icyo gihe noneho ah, muri amerika naho bitewe n'ibyabaye mu buyapani ah, abantu nabo bo muri amerika batangira kugurisha imigabane bari bafite mu masosiyete ah, atandukanye muri asosiyete mu- muri amerika mm.
ibyo rero bituma no ku- hirya no hino ku isi abantu nabo batangira kugurisha nibyo byari byabaye ku wa mbere ariko byatangiye ku wa gatanu ku wa gatanu u- w'icyumweru gishize niho byatangiyeho ah, ibyo nabyita job employment ah, cyangwa se ijyanye n'imirimo ya- byagaragaye ko imirimo irimo iba mike ah, bi- noneho byerekana ko muri rusange byerekana ko ubukungu ku isi bushobora guhungabana Mm, Ah, icyo gihe rero abantu iyo babonye ubukungu ku isi bugiye guhungabana akenshi wari usanzwe afite imigabane ahitamo kuyigurisha kugira ngo ayo mafaranga aba yabitse arebe aho ibintu bigana azongere ashore imari ye ibintu byo- byongeye ku- gusubira mu buryo Eh, hari nicyo na- cyabaye muri muri make hari n'abashoramari bakomeye cyane barimo warren buffett eh, bavuga ko nawe ashobora kuba yaragize uruhare mu guhungabanya iri soko aho yagurushi- yagurishije myinshi mu migabane ye mu isosiyete apple ah, ah, ikora za telefoni ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga umukire nk'uwo nawe kuba afashe icyemezo nk'icyo nabyo hari ingaruka bigira ah, ku ihungabana ry'isoko
Eh, cyane bi- bi- bi- isoko- eh, bigira ihungabana rikomeye cyane kuko abashora amafaranga menshi cyane ah, na- amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari ubaguze apple twavuga n'andi masosiyete nk'amasosiyete amabanki atandukanye yo muri amerika afitemo imigabane myinshi umuntu nk'uwo nguyu yagurishije kandi rero ni umuntu w'icyerekezo abantu bose bareberaho iyo bashaka kugura bamureberaho ah, kugura cyangwa se kugurisha we cyane ah, icyabaye ni umuntu wemera y'uko ugura iyo amasoko yagize yaguye cyane Mm.
Eh, u- u- turi muri muribuka nko mu gihe cya kovide eh, niwe muntu washoboye ku- kugura cyane abantu bose barimo basohoka mu masoko iyo abantu bose barimo basohoka mu masoko we yinjiramo Mm, muri iki gihe rero kubera yuko amasoko yari yarazamutse cyane urebye mwabonye cyane cyane mu masoko ajyanye na n'ibyerekeranye na mudasobwa ah, nka tekinoloji mm, Eh, urabona ko za- ama- ama- imigabane yari yazamutse cyane ama- cyangwa amasosiyete yari yarazamutse cyane yatanga agaciro kenshi cyane nk'amasosiyete amwe mujya mwumva nka nvidia mm.
aba- zari zarazamutse cyane abantu benshi bazigura cyane icyo gihe we ahita asohokamo iyo abantu benshi bari bashaka kwinjira mu masoko cyane we ahita asohokamo noneho akagura iyo abana bose barimo basohoka niko niko akora hari abantu bemera ibyo ngibyo biterwa n'umuntu uko yemera kuba yaragurishije rero ntabwo ari igitangaza kuko nibyo yemera niko nibyo agenderaho ntabwo ntekereza ko yagurishije kubera ko yari afite ubwoba ko amasoko agiye kugwa cyangwa ubukungu ku isi bumere na- bumeze nabi we niko agura cyangwa akagurisha ni ni umuntu umenyereye amasoko uzamo ibintu by'amasoko cyane Mm. hanyuma rero ah, umuntu yakwibaza ah, twahereye ku buyapani aho bavuga ko ah, ifaranga ryo muri iryo gihugu ryasaga nk'aho rigabanutse ah, bituma bitera icyoba mu- mu- mu mu- mu bashoramari none se kuba byarabaye mu buyapani wenda no muri amerika bagatangaza ko ah, umurimo ku isoko nawo usa nkaho ugenda ugabanuka ibyo bintu bihuriye he kugira ngo ifaranga cyangwa se agaciro k'amasoko hirya no hino ku isi byose bihungabanire icyarimwe
urenda navuga yuko ibyo byabaye mu buyapani bihura n'imigendekere y'ibirimo kuba ku isi kuko ku isi ubona intambara nyinshi ziri ku isi ukongeraho n'amatora agiye kuba muri amerika none ukongeraho n'imirimo ku isoko yenda irimo kugabanuka cyangwa yagabanutse ku wa gatanu ushize ibyo byose wabishyira hamwe ntabwo ari ikintu kimwe cyonyine cyabaye ibyo byose abantu bareba uko ibintu byifashe muri rusange noneho bagafata icyemezo ariko ntibadafatiye kuri icyo cyonyine habaho icyo bita turiga cyangwa hari ikintu gite imbarutso yateye y'uko abantu batangira kugurisha ariko atari iyo imbarutso imwe yonyine hari n'ibindi urebye uko ku isi byifashe urabona ko ibintu ku isi byifashe neza cyane noneho bikiyongera n'amatora agiye kubera muri amerika bikongera yuko ikindi kintu wenda gikomeye ni ikijyanye na banki na banki nkuru y'abanyamerika cyangwa banki nkuru zo ku isi yose ubyerekeranye na n'urwunguko cyangwa interesi uko nabyita inyungu ku rushoro niko nabyita ku gishoro inyungu ku gishoro inyungu ku gishoro ubu ngubu ziri hejuru cyane niyo mpamvu ubona ko ibyerekeranye n'ibiciro ku isoko biri hejuru cyane ibyo rero ibiciro biri hejuru cyane byo bita imfuresheni agaciro mbega kugira ngo ugure urajya ku isoko ugasanga ibintu birahenze cyane ubwo rero abantu bose bari bitegereje yuko banki nkuru igabanya iyo nyungu ku gishoro bagasanga banki nkuru zaratinze kugabanya iyo nyungu ku gishoro kugeza n'ubu ngubu dutegereje ko banki nkuru y'igihugu y'amerika igabanya iyo nyungu ku gishoro ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo yorohereze abantu bashobore kugura bashobora kujya ku masoko basange ibiciro biri hasi ni ikintu dutegereje ku mabanki ku banki nkuru z'isi nkuru z'ibihugu byose ko bagira icyo bakora kugira ngo ibiciro ku masoko bigabanuke nacyo ni ikintu gikomeye cyane tudashobora kwibagirwa cyangwa kwirengagiza bwana kamanzi aya makuru agitangira kujya hanze cyane cyane aturutse mu gihugu cy'ubuyapani abantu basaga nk'aho bavuga ko ibintu byacitse ubukungu bw'isi isi bwikubise hasi ndetse wari ukomoje ku bijyanye n'amatora hano muri leta zunze ubumwe za amerika nicyo kintu cyavugwaga cyane ku wa kabiri bavuga ko ibintu birimo kugwa kubera ko kamala harris arimo kujya hejuru ndetse umukandida w'abarepublikani donald trump yavuze ko ishyaka ry'abademokarate rije gukubita hasi ubukungu bwa amerika n'ubukungu bw'isi nyuma y'iyi minsi ine ibyo bavugaga icyo gihe n'intera babivugiragaho hari icyagabanutse urabona ibyo bavugaga byarabaye nk'uko babitekerezaga cyangwa se hari icyahindutse
ibindi bintu ibyo ngibyo ni ibisanzwe mu banyapolitike mu banyapolitike buri umwe aba ashaka gusubiza undi hasi undi ajyana umwe hejuru nibyo ubona nyine Trump yabonaga uyu mukandida uje w'umudamu atazi ukuntu amwerekana amushushanya mu by'ukuri noneho hatangira kuvuga ibya ekonomi cyangwa se ubukungu kubera ko bazi ko abarepublikani ubukungu babushobora ari bo bantu bumva ko ubukungu babushoboye aravuga ati nimpera ku bukungu niho nshobora kumushakira cyangwa akaba namumanura mu majwi kubera ko amajwi arimo azamuka cyane nyuma y'uko mbere y'uko atangwa nk'umukandida wa demokarate yari ari hasi cyane nka mu manota atanu cyangwa atandatu ariko urabona ko ubu ngubu bamaze kunganya bari hamwe ubwo Trump rero muri iki gihe mbere yari azi ko ari we muntu uri imbere mu majwi none arabona undi arimo amufata urumva aravuga arashyira mu bukungu arabushyira imbere kandi koko kubivuga ko biragaragara ko muri iki gihe abantu bose barikanga ko ubukungu ku isi bushobora kugabanuka ni ibintu bigaragara bigaragara buri muntu wese kubivuga rero wumva ko afite n'impamvu yo kubivuga yashakaga kumutera icyasha
cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino bifuza kugira icyo babaza umuhanga dufite ku bijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ku isi reka duhere kuri frederic wiriwe neza
mbaho neza ijwi ry'amerika uraho uri hehe
Eh, nk'uko bisanzwe ni umukunzi w'ijwi ry'amerika frederic ntabirishidege rupongo mu murenge wa burega mu karere ka rurembo mu y'u rwanda ikibazo cyawe
yego ikibazo nagira ngo maze uwo mutumirwa Mm.
Eh, icya mbere hari igihe tuba twumva ibintu by'ihungabana by'ubukurikirane rw'ibintu biba biterwa eh, eh, n'imitegekere iri mu bihugu byi- bifite abantu eh, ba- eh, bafite imigabane myinshi Mm.
ariko tu- tukibaza tuti ese iyo iyo migabane itaye agaciro isi muri rusange ihomba iki? bigenda bite umuturage ku giti cyiwe mu rwanda tuvuge nimba kuko mwabyaye mu nsanganyamatsiko yagize ikibazo ku bukungu mu rwanda tubihombera n'ikintu ntabwo dusobanura nyir'izina ngo tuvuge ngo nimba umugabane utaye agaciro cyangwa se ku isoko ry'imari tutifashe neza umuturage uwo ari we wese yahombera n'iki kugira ngo tubirusheho kubisobanukirwa urakoze cyane ikibazo cyiza cyane Ah, ah, bwana kamanzi ah, frederic arifuza kumenya neza ah, ubijyane ubigeze ku muturage ah, w'irutsiro iyo yumvishije kuri radiyo akumva ngo ubukungu bw'isi bwahungabanye amasoko y'imari n'imigabane byaguye hasi ingaruka bigira kuri uwo muturage wo hasi mu rwanda zimeze zite
Eh, mbaye mushimiye abajije ikibazo cyiza cyane Ah, nibyo koko iyo migabane yi- yi- yituye hasi cyangwa se abantu bose ni ukuvuga ko iyo ituye hasi nuko abantu benshi baba bagurisha none ibiciro ibi- ibi- ibi- ibi- ni ukuvuga imigabane ibaye myinshi ku isoko noneho ibiciro bikagabanuka ibyo rero bi- bigira ingaruka nyinshi cyane cyane cyane nka ah, navuga ku bukungu ubukungu muri rusange nabwo buragabanuka kubera ko abaguzi ntaba bahari iyo abaguzi babaye bakeya ni ukuvuga ko nta buryo baba bafite uburyo buna nabwo bura- buragabanuka bwo kuba bagura Ah, icyo gihe rero bi- bizana ingaruka nashyira mu buryo bubiri cyangwa butatu Ah, ifaranga ry'igihugu rigira- bi- bigiraho ingaruka iryo faranga rishobora naryo kumanuka eh, eh, bitewe n'uko abamu- abantu nabo batifite mu mufuko nta nta kintu bafite ikindi cya kabiri abantu bashaka nk'akazi akazi nako gashobora abantu bashaka umurimo ku isoko bariyongera kubera ko ayo masosiyete aba yahombye arahomba iyo amaze guhomba yirukana abakozi kubera ko nyine abantu nta muntu ukigura iyo migabane abakozi rero aba- iyo masosiyete aba agomba kugabanya abakozi kugira ngo ashobore gukomeza gukora urumva iyo abakozi babirukanye bi- bigira ingaruka nini cyane ubushomeri bushobora kuza mu gihugu iyo ubushomeri bumaze kuba bwinshi cyane urumva igihugu kitangira kugira ikibazo bikagenda bigira ah, ingaruka no ku bundi no ku navuga no ku no- ibyo byahera ku gihugu kimwe no mu bihugu n'abaturanyi nabo bishobora kubagira ikibazo ugasanga biragiye bigeza no ku isi hose byagera ku isi hose ugasanga nk'ubukungu bwo- bw'isi hose buguye hasi ubwo ni muri rusange bishobora gutangira ku gihugu kimwe nk'uku nguku turimo turavuga byatangira mu buyapani biraza bigeze muri amerika amerika kubera ko abantu bose aribo bategereje nk'iki- nk'ikitegererezo cy'ibindi bihugu hirya no hino ku isi icyo gihe rero iyo babonye amerika nayo iguye n'ibindi bihugu nabyo ubukungu bwo hirya no hino ku isi buragwa muribuka muri bibiri n'umunani bibiri na karindwi n'umunani uko byagenze byahereye muri amerika ubukungu bwo hirya no hino ku isi buragwa ari na mbere yaho byagiye bibagenda bigaruka muri bibiri igihumbi kimwe magana magana cyenda mirongo inani na karindwi niho ubukungu nabwo bwigeze kugwa hasi mu gihumbi ma- magana cyenda makumyabiri n'icyenda ubukungu nabwo bwigeze hasi ariko icyo gyo- byose bihera he bihera hano muri amerika Mm.
ibyo rero urumva ko igihugu kimwe kigira ikibazo abakozi bakabura akazi bigera ku bihugu n'ibihugu hirya no hino nabyo bikaba byabagiraho ingorane Ha- hari ingaruka cyangwa bi- ingaruka hari ingaruka bigira ku bijyanye ah, n'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga tuvuge nk'urugero u Burundi cyangwa se u Rwanda ku bantu ah, bafite ibicuruzwa bohereza ku- mu mahanga hari ingaruka bibagiraho
Eh, cyane cyane Nki- nk'iwacu mu bihugu by'iwacu byaba uburundi u rwanda se n'ibihugu byo muri afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere urabona bi- bigendera ku kohereza ibicuruzwa byabo ku isi ku isi Ah, iyo eh, icyo gihe eh, ibyo ubukungu buguye hasi muri byo aho byoherezaga ibicuruzwa ibyo bihugu bikaba bifite ibibo- ibibazo by'ubukungu icyo gihe ntabwo bajya bagishoboye kugura ibicuruzwa byacu iyo batagishoboye kugura ibi- kugura ibicuruzwa byacu ni ukuvuga ko tuba tudafite aho twohereza ibi- ibi- ibicuruzwa twavuga nk'ikawa nyinshi twohereza ah, icyayi cyinshi twohereza kijya mu mahanga n'ibindi twohereza mu mahanga ibiribwa n'ibindi byose icyo gihe bidashobora kugenda rero icyo gihe umuturage mu mufuka we uhinduka nta kiba kirimo bigatuma rero adashobora kujya nko ku isoko kwihahira cyangwa aba yahira ahahira abana n'urugo rwe icyo urumva rero hariho ingorane eh, nyinshi cyane n'ingaruka zikomeye urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika bizimungu jean claude uranyumva
yego ndakumva uri hehe
merereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ndi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru ubwo ni mu karere ka masisi ni amahoro aho ngaho i masisi
mbona amahoro tu- ubu turatujije gake ariko aho ngaho se aho uri ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane urabisobanukiwe
yego ntabyo na- gasoba- ntabyo nsobanukiwe ahubwo nagira mbaze uwo mutumire niba ku guhungabana kw'ibyo biciro ku isi niba niba hari aho byaba bihuriye n'izamuka ry'ibiciro se niba byahungabanye ibiciro bishobora kurwa cyangwa se bi- bimeze bite Mm. urakoze cyane yari abikomojeho mu kanya ariko bwana kamanzi niba wagerageza kugira ngo urusheho kumwumvisha neza asobanukirwe neza ingaruka iri hungabana rishobora kugira ku bijyanye n'ibiciro ku masoko
Eh, nibyo eh, icyo kibazo wabajije urakoze cyane aho uri muri masisi icyo kibazo cyawe ni cyiza Ah, nibyo izamuka ry'ibiciro eh, iza- wenda uravuze ah, ihungabana ry'isoko iyo ribaye rigira ingaruka ku bintu byinshi Ah, urabona nk'iyo ibiciro ah, biguye ah, akenshi ah, ah, usanga abantu batagifite uburyo bwo kuba bagura kuko icyo gihe habaho uguhomba guhomba nk'aba- amasosiyete amasosiyete arahomba iyo ahombye akazi kaba gakeya iyo akazi kabaye gakeya ni ukuvuga ko nta mafaranga uba ufite ngo ube wajya ku isoko ushobora kwihahira nk'ibijumba cyangwa ibishyimbo icyo gihe rero iyo udashobora guhahira urugo rwawe bikugiraho ingaruka Ah, ubi- iyi ngaruka bikubaho zikubaho nyine umwana wawe ntushobora kumwishyura kumu- kuba wamwishyura- wamwishyura mu ishuri kuko ntabwo uba ushobora nta kazi uba ufite ntuba ushobora no kuba nawe wa- wakwihangira umurimo kuko nta mafaranga uba ufite mu murimo mu mufuka wawe ngo ube wa- wavuga uti ngende kanjyane igi- i- i- i- nk'ibishyimbo ku isoko mbigurishe mbone nabona ifaranga ryo kohereza umwana mu ishuri urumva ibyo byose bi- bigira kugiraho ingaruka nk'umuturage ku buryo ah, uba utashobora kwihahira ngo ubahahire n'umuryango wawe bikava kuri wowe ku giti cyawe bikagera no ku gihugu cyose ugasanga igihugu nacyo ntigishoboye guhanga imirimo ngo kibe cyaha imirimo ah, abaturage bacyo Eh, icyo gihugu nacyo ntikiba gishoboye kohereza ibi- ibicuruzwa ku isi kubera ko hirya no hino ku isi abari basanzwe bagura ibyo bicuruzwa batagishobora kugura kubera ko nta mafaranga ariho hirya no hino ku isi Ni- ni- niko na- ni- niyo nizo ngaruka navuga muri makeya hari n'izindi nyinshi ariko wenda nagarukira aho ngaho urakoze cyane bwana kamanzi Ah, ah, umuntu ah, ubu ndashaka kuvugira wenda nk'umuntu w'umuturage utuye ah, tuvuge nyamasheke Ah, arumva ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ese nk'umuntu uri aho ngaho kenshi abantu bibaza ko kugira ngo ugire imigabane ku masoko bigusaba kuba ukize cyane ah, ufite ubushobozi bwo kuba wagura iyo migabane hakoresheje ukoresheje ikoranabuhanga n'ibindi ariko se nk'umuntu uri nyamasheke wifuza kuba yagura nk'imigabane tuvuge ko yifitiye miliyoni ze icumi z'amanyarwanda ubwo ni ukuvuga hafi ibihumbi icumi by'amadolari hano muri leta zunze ubumwe za amerika bigenda gute kugira ngo umuntu agure imigabane ni ibintu bigoye bisaba iki Eh, murakoze cyane Ah, uwo muntu ni ukuvuga ko ikintu uvuze cyane gikomeye uravuze ati afite ibihumbi icumi ku mufuka ni ukuvuga ko yizigamiye Ah, ikintu cya mbere uheraho kugira ngo uvuge uti ngiye gushora imari yanjye ah, ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa ahagurishirizwa amasosiyete n'ibindi n'impapuro z'agaciro Ah, ni ukuvuga ko urabanza ukizigamira ukagira amafaranga niyo mpamvu ubwo yafashe igihumbi icumi abishyira ku ruhande rwe icyo gihe iyo amaze kwizigamira ayo mafaranga ayafite wegera amasosiyete yabugenewe ashobora kukugurira cyangwa akaba yakugurishiriza E, nicyo cya mbere Uga- ubu icyo- ni ukuvuga ko wegera abahanga bagusobanurira banza usobanukirwe n'uko bikora mbere yo gushora ifaranga ryabanza usobanukirwe se ibi bikora bite hari impuguke rero zihari zigusobanurira ubu nk'amabanki amabanki menshi agiye afite yagusaba kurangira akakurangira ugiye muri banki popirere cyangwa se andi mabanki barakurangira bati genda hariya dore impuguke ngiri yagusobanukira hari n'andi masosiyete yabugenewe akorera ku isoko ry'imari n'imigabane wagenda nko ku isoko ry'imari n'imigabane ikigo kibishinzwe cyanaguha iyo lisiti iyo ariyo bakagusobanurira ati iriya amasosiyete ni aya n'aya noneho ukagenda kuri iyo sosiyete ugafungura konti hari amakonti abiri atandukanye hari nka konti yo muri banki ufungura yo kwizigamira hari na konti ya kabiri ufungura noneho itari iyo kwizigamira ariyo noneho gushora imari mbere y'uko ushora imari yawe urabanza ukazigama ukagira udufaranga ku ruhande utwo dufaranga nitwo ushobora noneho kujya gushora kugira ngo nyine gushora imari yawe kugira ngo wunguke ugire urwunguko ruri hejuru kuko amafaranga ushyize wizigamiye kuri konti aguha urwunguko ruto cyane ruri hasi cyane ariko amafaranga ushyize ku isoko ry'imari n'imigabane ntabwo agira arazamuka ashobora kuzamuka biri hejuru cyane nabwo ashobora no kumanuka bishobora no kumanuka ariko niho ushobora kunguka cyane ko abakize nka kare wigeze gukomoza kuri warren buffett ni abantu bakijijwe isoko ry'imari n'imigabane ubu ni umukire w'umuherwe ku isi yose yakijijwe n'isoko ry'imari n'imigabane udashoboye amafaranga ku isoko ry'imari n'imigabane rero ntabwo ushobora gukira muri make ni isoko buri wese mpagarira buri wese agomba gushora imari yawe kutayishoye imari yawe kugira ngo uzakire biraguye hanyuma se bisaba ko ushora kuri sosiyete imwe cyangwa se ushobora gufata amafaranga yawe ibyo bihumbi icumi tuvuge ukagenda ubisaranganya ku masoko atandukanye hano ugahashyira igihumbi hariya magana atanu bigenda gute biremewe byo
icyo kibazo buje ni cyiza icyo ngira inama buri abantu ni ukuvuga ngo ntufate amagi yawe ngo uyashyire mu gatebo kamwe ku gatebo kituye hasi amagi yose arameneka ni byiza rero ko ugenda ugura amasosiyete agiye atandukanye niba uguze nka banki sosiyete ya banki ukagura nka sosiyete iri nko mu buhinzi wava mu buhinzi ukagura wenda nka sosiyete iri mu aya tekinoloji muri iri iterabihanga
ikoranabuhanga ikoranabuhanga urumva ugomba kugenda utandukanya ugura kuko nimba sosiyete iri mu buhinzi ubuhinzi butagenze neza hirya no hino ku isi cyangwa mu gihugu amabanki ntabwo nayo agwa bigwira icyarimwe hari ishobora kugwa andi ntanagwa ngo bigwire icyarimwe wirinda ari uko ashyira ibintu hamwe noneho wahomba ugahombera icyarimwe ugomba kugenda utandukanya ushyira hirya no hino nibyo bita diversification mu cyongereza ugomba kugenda utandukanye ukagura ibicuruzwa mu masosiyete no kugabura amasosiyete atandukanye nibyo byiza kugira ngo udahombere icyarimwe niyo wungutse wunguka rimwe ushobora kunguka indi kunguka buhoro ariko byibura bituma udahomba ngo uhombere icyarimwe ni uburyo mbega bwo kwirinda ko wahombera icyarimwe n'urwunguko ugira gutyo ukamwimira azamutse cyane ukaba wakunguka hanyuma turebye ku bijyanye no kunguka bifata igihe kingana iki kugira ngo umuntu yunguke ese ni ryari umuntu wumva koko wungutse ukwiye kugurisha
nibyo umuntu iyo ushoye imari yawe ikintu cyose uba wetegereje ni ugutegereza kunguka mbere yo wenda ko navuga uko wunguka hari ibintu bitatu nagira ngo umuntu ugomba kumenya mbere yuko ushora imari yawe icya mbere ugomba kugira intego intego impamvu ushaka gushora imari yawe ni iyihe ni ukuvuga uti wenda ndashaka kuzagura inzu uri umujene urangije kwiga uravuga uti mu myaka itanu mu myaka icumi ndashaka kwigurira inzu yanjye ubwo ni intego ya mbere ufite uburyo kuzakugura inzu intego ya kabiri ushobora kuba umubyeyi urabyaye ufite umwana umwana ushobora kuzamwishyura mu ishuri uravuga uti umwana wanjye nagira imyaka cumi n'umunani azatangira iniverisiti reka ntangire mutegurire niyo akivuka ubu ngubu afite imyaka ibiri afite umwaka umwe reka ntangire muteganyirize igihe naza ajya mu ishuri azaba afite amafaranga yishyura ishuri bitagombye kungora iyo ni natangaga urugero intego ugomba kwiha ikindi cya kabiri ni ukwiha iyo ugiye ku isoko ry'imari n'imigabane ni isoko ry'igihe kirekire ntabwo ari isoko ry'igihe umwaka umwe iyo ugiye ntabwo ugenda uvuga ndashora imari yanjye mfite ushyiramo amafaranga mpite nyabikuza uwo munsi oya ugomba kuba byibura uvuga uti umwaka ushire ntaya mafaranga ntayakozeho ugomba kugira disipurine ukavuga ayo mafaranga yashyize mu myaka ibiri imyaka itatu imyaka itanu imyaka icumi ntayakoraho anyungukire icya gatatu ni ukwiha igihe ese amafaranga navuze icya gatatu ni ukuvuga ni ukuvuga ko utinya kuguhomba risiki ufashe iyo ugiye kuri iryo soko kwemera kwemera yuko ushobora guhomba ese uremera ko wahomba kuko iyo utemeye guhomba ntushobora no kunguka iyo ushaka urwunguko rurerure ugomba no kwemera ko uhomba ko birajyana urwunguko rurerure rujyana n'igihombo kirekire iyo udashaka guhomba cyane ubwo uragira urwunguko narwo rushobora kugabanuka ni ukuvuga ugomba kwemera ibyo bintu bitatu kugira intego ushaka kugeraho kuvuga uti ni igihe kingana gute amafaranga ashobora kuyashora ntayakozeho cya gatatu ni ukuvuga ushobora kwemera ko risike ziri ku isoko ibyo ni ibintu bitatu nashakaga ko ari byo bya mbere bitatu ugomba ku muntu ugiye gushora ifaranga ugomba kubanza ukitaho kugira ngo uvuge uti ngiye gushora imari yawe wenda n'ibyo bitatu nashaka kubigiraho ndatekereza ko bihita bisubiza ikibazo wari umbagiye urakoze cyane bwana kamanzi uh, kuri telefoni reka dufate na jafari wiriwe
amahoro amahoro bya amerika amahoro ego uri hehe
mperereye mu kirundo santere ni amahoro
ego n'amahoro turashima ego ikibazo cyawe cyangwa intererano
mbo jewe nta kibazo afise ahubwo ni intererano afise Mm.
kakirya kijyanye nako ujya butunzi ujya butunzi kujya kuntu nyine amahera kako turasoma turaba kujya kuntu nyine ibyo bintu by'intambara by'ibiki nyine byo bituma ubutunzi bugenda guhungabana Mm.
rero igitekerezo nari mfite nuko nyine abanyepolitike baraba gahuriro
Uh, jafari ndibaza ko nawe uh, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko uh, igitekerezo cye ahanini numvaga gisa nkaho ki- numvaga gisa nkaho kiganisha uh, ku ruhare rw'intambara cyangwa se umutekano muke ku isi niba nabyo bishobora uh, guhungabanya uh, iryo soko ry'imari n'imigabane profeseri kamanzi
Eh, nibyo urakoze Eh, u- umutekano nicyo abashoramari bagenderaho kugira ngo ushore ifaranga ryawe cyangwa kugira ngo igihugu gi- gi- ki- kigire abashoramari benshi ni uko icyo gihugu kiba gifite umutekano umutekano rero muke rero ntabwo abantu bashobora kugira ngo bashore imari yabo ahantu hatari umutekano ikintu cya mbere cya mbere iri soko ryubakiweho ni umutekano nicyo kintu cya mbere kubera ko uba ushaka kugira ngo ube wavuga uti "Ah, mu mwaka umwe nzunguka amafaranga aya n'aya mu myaka ibiri nzunguka aya n'aya n'aya urumva igihugu kidafite umutekano ntushobora kwiteganyira guteganya cyangwa se ngo uvuge uti mu bihe bizaza bizagenda gutya ko ni isoko rigomba kuba kurijyaho ukavuga uti ndabona neza aho ibintu bijyana ndabona ahantu nshoye amafaranga yanjye nzahungukira ndabona iki gihugu nshoye amafaranga yanjye kizunguka uwo mutekano ntabwo ubera ku gihugu gusa ubera na- n'aho ushoye amafaranga nimba isosiyete ugiye kugura abayiyobora ari abantu bahora bahindagurika nawe ni ukuvuga ko isosiyete idafite icyerekezo aho igana umushoramari buri gihe ashobora- agomba kugira icyerekezo kigaragara neza aho ni ukuvuga abayobozi bayobora iyo sosiyete bagomba kwerekana neza uko iyo sosiyete imikorere yayo kuko kugira ngo ujye kuri sosiyete ni amakuru ujya kugura isosiyete cyangwa ujya gushora imari yawe bitewe n'amakuru ubona iyo amakuru ari meza eh, kuri eh, ku isoko ry'imari n'imigabane abantu barashora cyane ariko amakuru atangiye kuba ataba meza abantu barifata kubera ko ntabwo uba ushaka gushyira amafaranga yawe ahantu utazi ku- ku rwunguko ruza- uzarubona utazi ni nuko amafaranga yawe uzo- uzayabona niyo mpamvu rero i- icyo ni ikibazo gikomeye cyane izaba intambara umutekano muke ibintu byose bigira instability cyangwa se umutekano muke wose bituma abantu bifata abashoramari barifata cyane Ni- ni- nicyo kintu wenda niho nahera mvuga ko ni ikintu du- umuntu aheraho cyane areba ku- mbere yo gu- gushora imari yawe Ah, bwa- ah, Profeseri Kamanzi ah, wigeze kuvuga ko uruhare runini cyane ah, mu bijyanye n'ihungabana cyangwa se kugerageza kuzahura agaciro k'amasoko y'imari n'imigabane urusanga kuri za banki z'ibihugu Ah, muri iki gihe habaye ikibazo nk'iki tuvuge nk'urugero banki y'igihugu y'u rwanda ibikwiye kubyitwaramo gute banki y'igihugu cy'u burundi ingamba ibikwiye gufata kugira ngo ah, izo nga- i- ibyo bibazo byabaye bidahungabanya ubukungu bw'igihugu n'ifaranga ry'igihugu ni ibiki baba bagomba gukora
Eh, urakoze cyane ubundi inshingano eh, banki nkuru z'igihugu eh, banki hirya no hino zo ku isi hose ku isi harimo n'iy'u rwanda n'iy'u burundi n'izindi zifite inshingano ebyiri Nu- ni- ni- ni ifaranga kugenzura i- ubwi- ubwifatire bw'ifaranga ry'igihugu ni icya mbere ikindi cya kabiri bijyanye no kureba ah, imizamukire ah, na- na- navugira gute uko ah, stability ah, y'intuza ya- y- y'ibicuruzwa Mm. inflation niko na- nabyita E- e, do kuvuga- im- imyifatire y'ifaranga na inflation ni ibintu bitaho cyane kuri kuri banki zose usanga rero nko muri iki gihe turimo ah, urasa- urabona ko amasoko hirya no hino ku isi ah, ibicuruzwa byazamutse byahereye mu gihe cya kovide kugera na n'ubu biracyari hejuru urasanga ko aba- ah, abantu benshi batakaje um, im- i- uburyo bwo kujya nko ku isoko urajya ku isoko wajya ujya guhabwa asanga ibiciro byarazamutse Ah, ubwo urumva rero ko banki nkuru z'igihugu zifite ah, uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikosore ah, cyangwa se zitume ubukungu bwongera bukagen- bukagenda neza Ur- ur- urumva rero ko izo banki ah, muri iki gihe nk'ubungubu nko muri amerika natanga nk'urugero ah, ahantu hose unyuze bategereje ko banki nkuru y'igihugu y'amerika igabanya ah, urwo rwunguko- urwunguko ku gishoro ku imari byibura ibice makumyabiri na bitanu ku ijana Ah, ku guhera kuri makumyabiri na bitanu ku ijana kugera ku bice bitanu ku ijana kugira ngo noneho bohereze borohereze abantu bashobora kuba bajya ku isoko bagashobora kuba bahaha kuko ibiciro biri hejuru cyane So, baratekereza ko banki nkuru ishobora kuba yaratinze cyane kugira kugira icyo yabikoraho Ah, aba- abahanzi abaha- abahanga bose niko na- niko icyo barimo bavuga abantu bose nicyo bitege- biteze kugira ngo barebe icyo banki nkuru y'igihugu yo muri amerika no banki zo- zo ku isi hirya no hino ku isi zakora harimo n'iz'iwacu ubwo ndatekereza ko nazo akenshi usanga zigenda zikurikira ibyo amerika ikora Mm, ariko nanone ah, hari igihe wumva abahanga mu by'ubukungu bavuga ngo ah, kugira ngo uko gutakaza agaciro k'ifaranga kuveho biba ngombwa ko banki y'igihugu ifata icyemezo cyo kuzamura ah, iyo nyungu ah, ku gishoro icyo gihe ntibihabanye igihe muri eh,
ibyo uvuze ni byo ibyo uvuze ni byo impamvu banki burya nkuru z'igihugu zifite akazi gakomeye cyane katoroshye kuko iyo umanuye iyo umanuye eh, urwo rwunguko ku biciro noneho aga- n'ifaranga niryo rishobora guta agaciro A- amafaranga aba menshi ku ish- ku isoko agata agaciro icyo gihe bishobora gutuma ahantu habaho ah, ubukungu bu- bumerera- bu- bumera nabi ku isi Eh, niyo mpamvu bahita ba- bihutira kuzamura eh, kongera kugabanya amafaranga ku isoko bagabanya amafaranga ku isoko noneho hakaba- ha- hakabaho ah, iyo inflation niyo twarimo tuvuga urumva iyo bazamuye eh, nugu- ako gaciro inflation nayo irazamuka noneho bagomba rero gukora uko bashoboye buri gi- buri gihe bajya hagati Mm? U- ubukungu ntibu- ntibuhungabane nayo inflation nayo ntibe ntibe hejuru cyane niyo mpamvu akazi kabo katoroshye ntabwo ari akazi koroshye ku- ku- kuyobora banki nkuru ah, cyangwa se banki irebera ibihugu akazi bafite ntabwo ari akazi koroshye kubona ibyo urimo uvuga byose bigiramo ibyo navuga contradiction bitewe n'ahantu bashobora kucyerekeza Ugomba- bagomba gukora uko bashoboye bagumamo hagati ntibagabanye cyane ngo bavuge bashyire amafaranga menshi ku isoko urumva cyangwa se nanone ntibemere ntibashake ko inflation izamuka cyane kuko ni ni- ni- ni turu cyangwa ni ni ibintu bakoresha kugira ngo ku- kugabanya amafaranga ku isoko cyangwa kuzamukira amafaranga ku isoko ni- ni ni ibyo bintu banki nkuru zikoresha kugira ngo zi- ziyobore ubukungu uh, ku isi Ra- icyo kibazo ndaza ku- ku- kugikurikizaho ikindi mu kanya ariko reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika mbere y'uko ah, tumucika kuri telefoni rehema wiriwe neza Biriwe neza turabakurikiranye yego uri hehe aha turi kuvugana ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri province y'amajyepfo ya sud kivu yego eh, muri teritwari ya kare ni amahoro karehe bon nta mahoro ku buryo kuko intambara za M23 eh, nk'ubu dukomeje kwakira impunzi ziri guturuka iyi mirwano iri kubera bo ariko twe turi aho kandi turi calme okay Ah, noneho ah, watwandikiye wifuza kugira icyo uvuga kuri iyi nsanganyamatsiko ijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ku isi ah, n'uburyo yahungabanye um, ku kigero kidasanzwe muri iki cyumweru ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe no ikibazo mfite kuri porofeseri uwo nguwo wahoze aravuga ku kuri za banki nkuru z'igihugu n'ihungabana ry'imari mu ku isi yose Eh, njyewe ubwanjye nashaka kuvuga ku eh, nkatwe no muri province yacu guverinora aherutse kwandika urwandiko ahagarika imirimo ikora ubucukuzi bw'imari donc eh, ntabwo abantu bari guti- gu- gushaka imari mu umwe bashaka kuzishakira Eh, nkibaza none se nkatwe ko ntabyo tu- tuvuge nta mari turi gusohora hanze esike ihungabana ry'ubukungu bw'isi twebwe bwa- byatugiraho ingaruka ki Mm. U- ushatse kuvuga ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwarahagaze aho ngaho iwanyu
Eh, guverinoma aherutse kwandika urwandiko rubihagarika hari amasosiyete n'amakoperative hamwe yakoraga imari ariko mu buryo butemewe n'amategeko Mm. urakoze cyane Ah, profeseri kamanzi ah, ku kibazo cy'uwo mukunzi w'ijwi rya amerika uvuga ko bahagarikiwe gucukura amabuye y'agaciro Eh, wenda ushobora kumugira inama niba bari barazigamye icyo gihe amafaranga bafite bayajyana
Eh, urakoze icyo kibazo ubajije Ah, ah, iyo nk'ama- nk'iyo sosiye- nk'amasosiyete nimba ari sosiyete imwe eh, ishobora kutagira ah, ku- sinzi uko nabyo nabivuga ishobora kutagira ihungabana ku yandi masosiyete bitewe n'im- na- byose biterwa na n'u- n'ubunini cyangwa se eh, ifite ifitiye igihugu Ah, niba idafite uruhare runini cyane bidashobora kushobora kutagira eh, ingaruka nini cyane nabyo biraterwa n'abakozi mushobora ku- kuba barabuze akazi cyangwa mwenda kwihanganisha ko waba warabuze akazi ibyo birumvikana ko byakugiraho ingorane ingorane nawe bikagira n'ingorane ku, ku muryango wawe Ah, icyo gihe ah, ingorane bishobora kugira kuri wo ku- kuba utaye akazi biratuma nyine ubu nawe uda- udafite em- eh, amifatire cyangwa imyifatire wama- ku mafaranga ko washobora kujya ku isoko ngo wahahira urugo rwawe cyangwa se nawe wakwihangira umurimo wawe ibyo rero birakugiraho ingorane eh, zikomeye kuba ntafite ah, amakuru kuri iyo sosiyete wenda mbe nagira icyo mbivugaho urumva ntabwo nabivugaho byinshi cyane ariko icyo navuga gusa ni muri ako karere nimba iyo sosiyete ari sosiyete yakorwa akora- abakozi benshi ba- bayikoragaho ikaba ifunze urumva biragira ingaruka ku baturage aho batuye ubwo ibindi ntabwo nabigira icyo mbivugaho ko nta amakuru mbifiteho Mm, mu ka- mu kanya twavugaga ku bijyanye ah, n'umumaro wa, wa banki z'ibihugu ah, wavuze ko icya mbere ari ukurinda no gu- ah, kuri- kurinda ah, iti- eh, agaciro k'ifaranga hanyuma no kugerageza ah, gutuma ibiciro bitazamuka cyane ku masoko yo mu bihugu ariko hari ibihugu dusanga iyo bihuye n'ibibazo nk'ibyo cyane cyane bijyanye tuvuge nko kubura amafaranga ah, y'amadovize ibintu nk'ibyo ugasanga banki banki y'igihugu ihisemo gucapa amanote kugira ngo ikwira- yakwirakwize mu gihugu ibyo byo hari icyo bimarira igihugu iyo bije mu gukorana n'ibindi bihugu ayo mafaranga hari agaciro aba afite
Eh, urakoze wenda navuze banki nkuru y'igihugu ntabwo ariyo yonyine i- igenga ubukungu bw'igihugu cyangwa se ubukungu ku isi kuko hari icyo bijyanye n'imisoro n'imisoro nayo ni ubundi buryo igihugu gikoresha Ah, hari icyo bita monetary policy cyangwa se fiscal policy Eh, ibijyanye na n'ifara- na- na kuvuga n'ifaranga n'ibijyanye n'imisoro ni uburyo bubiri igihugu gifite cyo gukoresha mu mu mu buryo bwo kuyobora i- ubukungu bw'igihugu Eh, ntabwo ari banki nkuru yonyine ubwo na- navuga nka nka- nka minisitiri ya finance nayo ifite uburyo ifite uburyo ikoresha kugira ngo i- iyobore ubukungu bw'igihugu Ah, icyo gihe rero nimba banki icapye amafaranga menshi ikayashyira ku isoko haba hari impamvu ibi bi- bikoze hari hari hari nka- nki- ah, navuga ngo- navuga ngo ikira hari nki- ikibazo igihugu kiba gifite bibaye ngombwa ko banki icapa amafaranga kugira ngo icyo kibazo gikemuke navuga nk'urugero uribuka nko mu gihe cya kovide uribuka ku gihe cya kovide ko amerika yacapye nka miliyoni miliyari no tiriyoni zigeze kuri eshatu ahari n'igice kugira ngo ko nta mafaranga abantu bari bafite akazi kari gahagaze abantu bari mu rugo ntaho bashobora kujya amerika icapa amafaranga hafi miliyari navuga miliyari ibihumbi bitatu iha amafaranga ihera amafaranga ubwo ku buryo umuturage wese yabonaga amafaranga byibura igihumbi cy'amadolari cyangwa ibihumbi bibiri by'amadolari ubwo urumva amafaranga abaye myinshi ku isoko ku icyo gihe ni nayo mpamvu kugeza umunsi ubona na infurasiyo yazamutse cyane ko amafaranga menshi abaye ku isoko bituma ibiciro biba bikeya ku isoko ibiciro byaba bike ku isoko none ugasanga amafaranga abaye menshi ku isoko noneho ugasanga ifaranga rikaza guta agaciro noneho kubera ko nta bicuruzwa biri ku isoko amafaranga ari menshi mu ntoki z'abantu ni nayo mpamvu wabonye nk'abarepubulikani babwiraga abademokarate bamaze kujya gufata ubutegetsi biden niwe ahise acapa amafaranga bayaha abaturage ariko abarepubulikani bari ntabwo babishakaga kuko babonaga yuko nabacapa amafaranga menshi akaba ku isoko bizamura ifaranga rizamuka no rikaza guta agaciro niyo mpamvu ubona ko hirya no hino ku isoko hirya no hino ku masoko ifaranga ryagize ryataye agaciro urajya ku isoko ugasangana amafaranga ibyo waguraga muri afite amafaranga ijana ugura igitebo cy'ibijumba ni nk'urugero ndimo gutanga cyangwa igihumbi ubu ngubu ugasangwamo gutanga byikubye kabiri cyangwa gatatu kubera ko amafaranga yataye agaciro ku isoko kubera gucapa amafaranga icyo gihe rero niyo mpamvu banki nkuru y'igihugu iza none ikayagabanya ikayagabanya mu bantu amafaranga ikayagabanya iyo iyagabanyije rero niho itangira kuvuga ati ubukungu kugira ngo ubukungu bongere bugende neza niyo mpamvu navugaga ni banki nkuru ifite uruhare rukomeye cyane kugabanya amafaranga ku isoko kugira ngo noneho isoko noneho hirya no hino ubukungu butakomeza kumera nabi no kugira ngo ibiciro ku isoko bigabanuke
tugaruke rero ku bijyanye n'aya masoko y'imari n'imigabane si kenshi ubona amasosiyete yo ku mugabane wa afurika ku masoko akomeye cyane tuvuge nk'urugero nka new york stock exchange cyangwa se london stock exchange ese bisaba iki kugira ngo nka sosiyete y'igihugu cyangwa se sosiyete yo mu gihugu runaka yiyandikishe kuri bene ayo masoko ese aramutse yiyandikishije bigira nyungu ki ku baturage batuye muri icyo gihugu n'igihugu muri rusange
urakoze cyane icyo ni igihugu cyiza ni ikibazo cyiza ubundi amasosiyete agira ubwoko bubiri hari amasosiyete bita pirive ni ukuvuga ko ntabwo ushobora kugura imigabane yabo ni abantu umwe cyangwa babiri bavuze batyo dushyireho isosiyete yabo dushinga isosiyete twikorere twikore isosiyete yacu dutangire gukora imirimo dushaka muri uburyo cyangwa ku bundi hakaba n'indi sosiyete bita ziri zifunguye buri wese ashobora kugenda akaba yashoramo imigabane izo bita public companies uvuga ko ziri ku isoko ry'imari n'imigabane iyo rero uri ufite iyo sosiyete iri pirive ukavuga uti ngenda ashaka kuyijyana udashaka gutumira abashoramari benshi kugira ngo mbone amafaranga menshi kubera ko ndashaka gukora kampani yanjye ndashaka iba nini cyane ikamenyeka hirya no hino ku isi uburyo bumwe ushobora gukoresha ni ukujya ku isoko ry'imari n'imigabane nibwo ushobora gufungura icyo gihe ugomba gufungura imigabane ntugahamagarire abantu benshi kugira ngo baze bagure iyo imigabane muri sosiyete yawe ni ukuvuga ko isosiyete ibaye public cyangwa ibaye rusange buri wese yayigura igihe ashakiye kuko hari amasosiyete menshi ku bihugu byo mu rwanda ntabwo ushobora kugenda agura isosiyete iyo ari yo yose hari amasosiyete ari public yagiye ku isoko ry'imari n'imigabane ahamagarira abantu benshi kugira ngo baze kuyagura kugira ngo rero ujye kuri iryo soko ufite sosiyete yawe ufungure imigabane abantu babe wakamagarira abantu kuyigura hari ibyangombwa usabwa kugira ngo ube wakwinjira kuri iryo soko ushobora wafungura imigabane yawe icya mbere ni uko ugomba kubisabira uruhushya ku kigo gishinzwe imari n'imigabane iki kigo kikakwemerera ko iyo sosiyete yawe yemera tuba yemereye kuyifungura kugira ngo akwemere rero hari ibisabwa bagusaba nko kureba amakonti yawe imikorere yawe abakozi ukoresha hari ibintu ni lisite ndende cyane ntabwo nabijyamo muri details nibyo bita listing requirements bagusaba ibyo rero ni byinshi cyane bagusaba noneho bamara kukwemerera noneho ukajya gushaka ukajya gukorana n'amabanki ugakorana n'amasosiyete akorera ku isoko ry'imari n'imigabane abo nabo bakagufasha nyine kugurisha imigabane yawe hirya no hino ku isoko ngira ngo umugeze kubibona nko mu rwanda za burarirwa n'andi masosiyete yagiye ku isoko ayo masosiyete ni uko yagiye asabisabira uruhushya arabyemererwa noneho atangira kujya gushakisha abaguzi haba mu rwanda no hirya no hino ku isi haba mu karere no ku isi yose igihe uba bafunguye buri wese akaba yagura imigabane yawe aho yaba ari hose ku isi hanyuma akamaro bifitiye ayo masosiyete cyane cyane n'igihugu iyo bagaragaye nko kuri ayo masoko akomeye cyane nk'aya new york cyangwa se i londres mu bwongereza
ikintu bimariye cyane ni uko icyo gihe ubona amafaranga menshi cyane ko abantu babashije gushora imari yawe uba wafunguye uravuga uti iyo ugiye ku isoko icyo gihe uvuga uti wenda ndashaka miliyari zingana gutya ndashaka amafaranga yo gutya kugira ngo nshobore guhinduka sosiyete ikorera hirya no hino ku isi akamaro bikugira ni kanini cyane naguha nk'urugero nk'abantu bakoresha za facebook facebook murika mark zuckerberg icyo gihe yafunguraga facebook akayishyira ku isoko no hino ku isi yabaye ari sosiyete iri hasi cyane irahita igira amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari mu gihe gito cyane niyo mpamvu ahise ahinduka mu miyarideri mu gihe gito cyane mu gihe kitari kirenze n'amezi atatu facebook itimenyekana abona amafaranga menshi cyane miliyari n'amamiliyari baba sabusikarayibazi cyangwa abantu biyandikisha kuri facebook baba benshi kuko yari afite amafaranga menshi niyo mpamvu ubona yaguze za watsapu watsapu ifatanye nawe za facebook ibintu nk'ibyo na instagram byose urabona ko biri bijyanye na facebook yashoboye kugura andi masosiyete menshi facebook iba sosiyete menshi igira agura andi masosiyete irunguka cyane urumva urwunguko ni rwinshi cyane kujya ku isoko ry'imari n'imigabane yaba kuri sosiyete ubwayo cyangwa se ku muntu ku giti cye ku giti cye niyo mpamvu ntabwo umuntu atangiye mbabwira udashoboye amafaranga ku isoko ry'imari n'imigabane birakomeye kugira ngo uzabe umuherwe porofeseri nk'umuntu ukurikiranira hafi ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ukurikije ibyabaye muri iki cyumweru wavuga ko nk'inzego cyangwa se inganda cyangwa se amasoko ubona ko ashobora kuba adadiye ku buryo atahungabanywa n'ibibazo nk'ibyabaye muri iki cyumweru ni nk'ayahe
icyo kibazo ubaje ni cyiza muribuka mu gihe twagiraga habaye ibibazo muri bibiri na karindwi bibiri n'umunani mwabonye ko amasosiyete amabanki yafunze amasosiyete yo ku isoko ry'imari n'imigabane menshi muri amerika agafunga hirya no hino n'amabanki akagira ibibazo byinshi cyane ibyo byatumye ibihugu byinshi bikora ingamba zikomeye cyane byaba ku mabanki no ku yandi masosiyete y'imari n'imigabane bashyira amategeko akarishye cyane kugira ngo bitazongera kubaho urebye mu rwego rujyanye n'amategeko amategeko navuga ko ahagaze neza muri iki gihe niko nabivuga ibindi ni uko ibyabaye ejo bundi ntabwo ntekereza ko ari ari ikintu cy'igitangaza cyane kubera ko mu myaka ya za igihumbi na magana icyenda makumyabiri n'icyenda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi icyo gihe amasoko yituye hasi kurusha ubu ngubu arongera aragabanuka arongera arazamuka nk'abantu baduteze amatwi isoko ry'imari n'imigabane cyangwa ubukungu muri rusange bugira igihe bumanuka bukagira n'igihe buzamuka iyo ugiye gushora imari gushora imari yawe ku isoko ry'imari n'imigabane niyo mpamvu navuze ugomba gushaka abantu babisobanukiyemo bakagusobanurira neza ntabwo ugomba kugira ubwoba ugomba kwitonda ni ngombwa ariko uba ushoye mu gihe kirekire kuko ubukungu bugenda buzamuka cyangwa bukagabanuka niyo ubukungu bugabanutse buzongera buzamuke ugomba no gushora ahantu witegereje neza ugakora ubushishozi ku buryo iyo sosiyete niyo yaba igiye kugwa ushobora kuyigurisha itaragwa cyangwa ngo uve ku isoko burundu niho uhera uhera kugura isosiyete nziza ikomeye ku buryo ugira foundation cyangwa fondasiyo ikomeye ni nko kubaka inzu uyoboka inzu ugomba gukora uko ushoboye fondasiyo yawe bikomeye no gushora imari ku isoko banza wubake fondasiyo yawe kugira ngo ushore imari yawe ishore neza mbere yo kugura ya masosiyete yoroshye cyane umuyaga n'ubuhuha ubona avuye ku murongo cyangwa se arahombye ni kimwe n'inzu ntabwo ushobora kubaka inzu umuyaga ni uwuha ya nzu isenyuke no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane ugomba kugira fondasiyo ikomeye cyane ku buryo uyubakiraho wazagura andi masosiyete adakomeye cyane ukaba wizeye yuko utazahomba niyo wahomba bitamanuka cyane ukaba uzi ko ubukungu nibuzamuka cyangwa ukagabanuka bitazakugeraho ingorane zikomeye cyane ikindi twabonye ubwo ayo makuru yatangiraga gusakara mu mpera z'icyumweru gishize ni uko abahanga mu by'imari nkawe bakomeje gukangurira abantu kutihutira kugurisha cyangwa se gukura imigabane yabo kuri ayo masoko ese iyo baza kubikora ingaruka zari kubizi
nibyo urakoze nibyo nari nkomojeho mvuga nti iyo ushoye imari yawe ntabwo ushora imari yawe umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ufata amafaranga uyakuraho niyo mpamvu navugaga icyabaye ntabwo ari ntabwo ari ntabwo ari igitangaza cyatuma uvuga uti ibintu ntibisanzwe n'ibi ni ibintu ntekereza ko ushoye imari yawe utagomba kwikanga mu kanya undi kanze reka mpite ngurisha ku bintu birabaye ugire panike niko navuga icyo ni ikintu cya mbere icyo bakoraga buriya bagira ngo bahumurize abantu kuko iyo uhumurije abantu bituma amasoko atagwa kuko iyo habaye panike cyangwa se abantu bakagira ubwoba cyane isoko riragwa cyane iyo riguye cyane n'ubukungu bishobora kugira ingorane kugira domino efekiti cyangwa se bikagira byajyana ku bindi bigatuma n'ubukungu buhita bugwa ako kanya mu gihe gito cyane niyo mpamvu aya masoko y'imari n'imigabane ari nka navuga ko ikintu siginari ni ikintu biheraho byahera bikaba byahita bijyana no ku bukungu bw'isi yose ugasanga ibintu byituye hasi abantu rero niyo mpamvu ugomba guhumuriza abantu bashinzwe amasoko y'imari n'imigabane abantu bakorera kuri iri soko abantu bose bashinzwe cyangwa se ba bashinzwe gukurikirana bakorera ku isoko n'abantu bose barahumuriza kugira ngo abantu batagira ubwoba ngo batangire bagurishe ko byagira ingorane ku masoko hirya no hino ku isi no ku bukungu bwo hirya no hino ku isi urebye n'icyo bakoraga buriya mu gusoza porofeseri kamanzi kenshi usanga iyo uri muri ibi bihugu byateye imbere nka leta zunze ubumwe za amerika abantu bakubwira ko gushora imari mu masoko y'imari n'imigabane nibwo buryo bwonyine nk'umwimukira ukigera muri ibi bihugu byagufasha gutubura imari ukaba wakunguka wemeranya n'abavuga ibyo ese n'iki nk'umuntu ukigera tuvuge mu gihugu nk'iki aba akeneye gukora kugira ngo ashobore kubaka iyo mari nawe ntatege gusa agashahara abona ka buri kwezi
ikibazo baje ni cyiza ngira ngo nk'uko ubizi iki gihugu cya amerika ni igihugu cyubakiye kuri icyo bita se ubukungu bufunguye cyangwa se ekonomi dimashe urabona ni ukuvuga ko bakangurira abantu bose gushora amafaranga ku isoko nicyo kintu cyane cyo bagenderaho n'ubukungu bwubakiye bubakiye bemera yuko ari faranga udashoye imari yawe ntushobora gutera imbere niyo ekonomi d'imashi uko nabivuga buri wese baza bakamusobanurira ibyo icyo kibazo wari ubajije cyane cyane nk'umuntu umwe mu kiro ugeze ahangaha hari ibintu nka bibiri namusobanuro navuga ugeze muri iki gihugu wihutire gushaka umurimo waba ufite akazi cyangwa se wihangira umurimo nicyo kintu cya mbere ikindi cya kabiri wubake uburyo uziteza imbere ugateza n'umuryango wawe imbere bivuga yuko hari ibyo bita credit history kubaka ukuntu uzubaka ukuntu wishyura kwishyurira ku gihe ibintu ukoze byose ukitwararika ku buryo udakora amakosa na gato muri iki gihugu kugira ngo utere imbere mu bukungu ni ukuba ufite disipurine ikomeye cyane mu bintu byose ukora ukabikorera ku gihe kandi ukabikora neza ukabikora mu buryo butuma ubwawe n'abantu bakubona babona uri umuntu ufite integrity urakoze
nuko nguko nabivuga profeseri olivier kamanzi umuhanga mu bijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ukaba kandi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika rufite icyicaro mu mujyi wa chicago hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndagushimiye cyane kuko kanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane rwema mugire umunsi mwiza nshimire kandi abakunzi b'ijwi ry'amerika nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadiya twadufashe kugiranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mbasizeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You'll understand. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you. what's on my mind and not sound so plain